Welcome back to our channel fam. Today we enter the world of Nigerian food with 6 quick and tasty small chops wey you fit prepare sharp sharp in just 30 minutes. Make una ready to enjoy these delicious treats wey go make your mouth water as we explore them. You see, Nigerian food is famous for its sweet taste and special recipes. When e reach snacks, Nigerians get plenty mouth-watering options We know just sweet but also easy to prepare. For this video, we go check out 6 traditional Niger small chops where you fit make under 30 minutes. Perfect for when time they fly and you need sharp fix for your belly. The number one for here now the puff puff. You see, puff puff na popular Nigerian snack will be like deep fried dough balls. To make puff puff, you go need flour, sugar, yeast, water and oil for frying. Mix all the things well, allow them rise, then use spoon take scoop batter Put inside hot oil. Fry until it turn golden brown. Serve them warm for sweet enjoyment. The number two na the chin chin. Chin chin na crunchy fried snack wey them make from simple mix of flour, sugar, butter and milk. Knead the dough, cut them into small pieces, then fry them until e dey crispy and golden. Chin chin na red snack for munching and you fit spice them up. with nutmeg or cinnamon. Depending on your own taste, sha. The number three na the akara. You see, akara na classic Nigerian small chop with a make from black-eyed peas without peel blend with onions, peppers and seasoning. Shape the mixture into balls then deep fry until it turn golden brown. Akara na protein packed snack with a few belly and sweet you go like am. The number four na the suya. Suya na popular street food for Niger with be thinly sliced meat with them seasoning with spicy peanut marinade. You fit use beef, chicken or fish for this snack. Just marinate the meat, skewer them, then grill or broil until until it done. Suya na correct spicy snack We go blow your mind. The number five na the moi moi. Moi moi na steamed bean pudding with full ground with protein and flavour. Blend peeled beans with peppers onions and seasoning, then steam ham until it's set. Moi moi sweet well well on its own. Or as a side dish with rice or bread. Or you fit use your eko join am. E go dey tinrin for your belly. The number six na the egg rolls. Egg rolls na sweet snack wey you fit make by wrapping hard boiled eggs inside dough, egg and spices before you fry am until e dey crispy. Egg rolls na correct and satisfying snack wey fit any time of the day. You see these six Niger small chops no just quick and easy to make but them full ground with authentic flavours We go carry you go streets of Niger sharp sharp. Whether you crave something sweet, spicy or savoury, these snacks don't cover you well well. So next time we gonna knock you and you won't feel Niger vibe, just cook one of these sweet treats in 30 minutes or less. Happy munching guys! And um, thank you for following us on this food journey through Nigeria's delicious snacks. If you enjoy these quick and easy recipes, remember to hit the like button and subscribe for more yummy content. And don't forget, in just 30 minutes, you fit unlock world of flavors. Until next time, happy cooking!